sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fi qaaduuti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina wallaggaa lixaa fi qeellama wallaggaa aanaawwan tokko tokko keessatti. jiraattonni beelaaf saaxilamu ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteets lammiilee yuunaayitid isteets addunyaarra jiraniif akeekkachiisaa fi qajeelfama imalaa baasuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataan keessummaa tokko qabannee dhiyaanna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata garba fi qaadduuttanis isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an Bafqaaduu Morodaati. Lola Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun Israa'el haleellaa xiyyaaraa kaaba Gaazaa irratti yommuu itti fuftee jirtutti jimaata har'aa harri hedduun samii irratti mul'achaa jiraachuun isaa gabaasameera. Haleellaa kana ilaalchisee humni ittisaa Israa'el fuula miidiyaa hawaasaa X yookaan isa tiwiitar jedhamee beekamu irratti ibsa baaseen kamisa halkan xiyyaaronni waraanaa bakkeewwan adda addaa gareen Paalestaayin Hamaasii itti fayyadamu kan akka karaa lafa keessaa bakka kuusaa meeshaa waraanaa bakka hooggantoonni Hamaasii itti argamu jedhaman dhibbaan lakkaa'aman irratti haleellaa akka raawwatan beeksisee jira. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoo'aab Gaalaanti kamisa kaleessaa ibsa kennaniin waraanni lafoo kuma dhibbatti lakkaa'amu gaazaa weeraruudhaaf qophaa'ee akka eeggachaa jiru ibsaniiru. Erga ministeerri ittisaa ergaa kana dabarsanii booda muummichi ministeeraa Israa'el Beenjaamin Netaaniyaahu loltoota biyya isaanii daangaa irra jiran wajjiniin yommuu mari'atan kan agarsiisu suursagaleen isaanii mul'atee jira. karaa biraatiin Israa'el lammiiwwan ishee magaalaa gama kaabaa naannoo daangaa Libaanos irratti argamtu Kiriyaat Shaamoonaa keessa jiraatan akka magaalicha gallakkisanii ba'anu ajaja dabarsitee jirti. Aanga'oonni mootummaa Israa'el akka jedhanitti lammiileen biyyattii magaalicha keessaa bahan baasii mootummaatiin akka hoteela keessa tursiifamanu taasifama. Magaalichi haleellaa rookeetii garee milishoota Paalestaayin Libaanos keessaa maanneffatanii jiranuu fi saaxilamoo akka ta'an ibseera. Haaluma walqabateen pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi erga Israa'eliin daawwatanii bahanii booda gara Israa'elitti kan imalan muummichi ministeeraa mootummaa Biriteen Riishii Suunaak erga aanga'oota Israa'eliitii fi mootii Saawudii Arabiyaa Muhammad bin Salmaanii wajjiniin wal arganii booda jimaata har'aa gara Masiriitti imaluun isaanii beekameera.
Walitti bu'iinsa Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiru yommuu wala keessa bahaa fi gama biraatti muddama uumaa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets lammiilee yuunaayitid isteets addunyaarra jiraniif akeekkachiisaa fi qajeelfama imalaa baasee jira.
Dubbii hima ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteets Maatiiw Miiler dhimma kanarratti ibsa kennaniin. haala nageenyaa lafarra jiru yeroo hunda madaalaa jiraachuu isaanii himanii qajeelfama barbaachisaa ta'e lammiilee Ameerikaatii fi bakka jiranutti kennuun akka danda'amu beeksisaniiru. Akka ibsi kun dabalee beeksisetti roobii dheengaddaan magaalaa Libaanos Beeruut keessatti fuullee embaasii Yuunaayitid Isteetsi mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman walitti bu'anii poolisoonni jeequmsa bittinneessan tarkaanfii fudhatanii jiru. Mormiin kun Morookoodhaa fi Bahareen keessattis akka taasifame kan himanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi bakkeewwan addunyaa adda addaatti hiriira yookiin tarkaanfii jeequmsaatiin wal qabate haleellaan shororkeessummaa lammiileedhaa fi dantaa Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwachuu waan danda'uuf lammiileen Yuunaayitid Isteetsi biyyoottan alaa keessa jiran akka of eeggannoo dabalataa taasisan gorsinaa jedhaniiru.
Seera tumtoonni mootummaa yuunaayitid isteetsii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan raashiyaa gaazexeessituu lammii ameerikaa hidhuu isaa qeeqanii jiru.
Ibsi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi hoogganaa seenetii mootummaa yuunaayitid isteetsi chaak shuumar irraa kaleessa bahe akka jedhetti mootummaan raashaa gaazexessituu miidiyaa mootummaa yuunaayitid isteetsiin deeggaramu raadiyoo firee iroop yookaan raadiyoo liibertii jedhamee beekamuu fi hojjettuu turte aliisuu kurmaashevaa mootummaa raashaatiin qabamtee hidhamtee jirti. Hooggantuun dhaabbata miidiyaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi Amaandaa Beeneet hidhamuu gaazexessituu kanaa ilaalchisee ibsa kennaniin uummata ishee biratti jaallatamtuu ta'uu ishee himanii tarkaanfiin hidhaa ishee irratti raawwate waan haqa qabeessa hin taanee fi akka hatattamaan gad lakkifamtu gaafataniiru. Dhaabbanni addunyaa mirga gaazexessootaatii fi falmu riippoorters wiizaawut boorder yookaan gabaastota daangaa hin qabne gocha kana balaaleffachuudhaan ibsa baasee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga namoomaa hidhamuun kurmaasheevaa akka isa yaaddesse ibsee gaazexeessonni hojii isaanii dhiibbaadhaa fi dhorkaa malee akka hojjetan taasifamuu qabu jedhee jira. Gaazexeessituun lammummaa Ameerikaatii fi Raashaa qabdu kurmaashevaan roobii dheengaddaa kan hidhamte akka gaazexeessituu dhaabbata biyya alaatti hojjechuudhaa fi galmaa'uu hin dandeenye jedhamteeti. Raashaan waggaa lamaan duras gaazexeessaa lammii Ameerikaa kan ta'ee fi dhaabbata miidiyaa Wall Street Joornaal jedhamuu fi gabaasu Ivaan Gireeskoovich himannaa basaasummaa irratti dhiyeessuudhaan hidhuun ishee ni beekama.
Hojjettoonni ijaarsaa Itoophiyaa keessa jiran gareewwan hidhatanii socho'aniin bakkoota garaa garaatti butamuun akka isaan yaaddesse ibsan.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessa ittuu hojjechaa jiranu guyyaa 20 dura garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromooti jedhaniin kan butamanii turan hojjettoonni kudhanii maallaqa doolaara kuma soddomii jaha fi dhibba sadii erga warreen isaan qabanii fi kaffalanii booda wixata dheengaddaa gad lakkisamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Oromiyaa bakka Fincaa Godditti jedhamu irraa butamanii kan turan qonnaan bultoonni saddeeti. Erga maallaqa hedduu warreen isaan qabanii fi laatanii booda sanbata dheengaddaa gad lakkisamuun isaanii beekameera. Dhaabbata mootummaa kan ta'e humni ibsaa Itoophiyaa hojjettoonni isaa hidhattoota eenyummaan isaanii addaan bahee hin ibsamneen naannoo magaala baatuu irraa butamanii fudhatamuu isaanii ibsee jira. Bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi dubbii himaa kan ta'an obbo Haayiluu Addunyaa gochaawwan kun raawwatamuu isaanii mirkaneessanii gocha kana kan raawwataa jirus garee isaan shororkeessaa jedhanii waaman waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaa himaniiru. Mootummaan tarkaanfii nageenya kabachiisu garee kanarrattis fudhachaa jiraachuu isaa ibsuu isaanii gabaasni kanadii abaatee ibsee jira. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan idilee addunyaa odaa tarbii dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatii fi deebii kennaniin waraanni isaanii akka gochicha hin raawwanne yommuu ibsan.
Duraan dursee kan jala sararee inni barbaadu boboon gocha akkasii keessa harka hin qabu. Kun hojii shiftaadha. Sirni amma aangoorra jiru waraana milishaa kana woboof fakkeessee badii adda adda hojjechaa jira. Keessaayyuu gara horroo guduruu fi gara lixa shawaa keessatti wanta akkasii yeroo hedduu argamaa ture. Yeroo amma dubbiin kun sana caalaa yoo bal'achaa jira. To'annoo sirnaan gorra jiruyyuu ala ba'eera. Maaliif yakkamtootatu baay'ata? Shiftaatu baay'ata. Shiftaamaa sirnicha kanaanii fidhata qabaachuu danda'u qabaachuu baatu garuu ayyaaniltoota qawwee qabatee waan akkasii raawwatan. Sababni isaa immoo sirni aangorra jiru kun nageenya uummataa eeguu dadhabe. Dhimma nageenyaa silaa biyya nagaa fi dimookiraasii qabu keessatti kan mootummaa of jedhuti itti gaafatamummaa fudhatee sirre garuu kan argaa jiru.
Jedhaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru pirezidaant Joo Baayiden uummanni Ameerikaa duula waraana Yukireeniif Israa'el keessatti gaggeeffamaa jiru maallaqaan gargaaruu akka itti fufan kallattiin waajjira isaanii isa Waayit Haawus keessa jirurraa kamisa kaleessaa galgala waamicha dhiyeessan kunis teelaaviivitti imaluun michuu ijoo waashingitan kan taate Israa'eliitiif deeggarsa qaban erga argisiisanii guyyaa tokkoon booda. paastii wiidaakus waayitaawus irraa gabaasa ergite jaallanneetu dubbisa.
Pireezidaan Baayiden daawwannaa Teelaaviv keessatti gaggeessan kana booda michuu ijoo kan taate Israa'eliif maallaqni dabalataa akka kennamu akkasumas weerara raashaan gaggeessituuf yukireeniin deeggaruudhaaf maallaqa dabalataa gaafatan.
Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy.
Hamaasii fi Puutiin balaa adda addaa bakka bu'u. Garuummoo isattaanu kana waliin qoddatu. Innis lamaanuu sirna dimookiraasii biyyoota ollaa guutummaatti balleessuu barbaadu.
Weerara garee hidhattoota Hamaasiin onkololeessa torba Israa'el irratti gaggeessuun namoota kuma tokkoof dhibba afur ajjeese san haaloo ba'uuf Israa'el Gaazaa keessatti tarkaanfii samii irraan fudhatteen namoota irra caalaan isaanii Araboota Faalisxiin ta'an miliyoona tokko caalaa qe'ee isaaniirraa godaansisee jira. Israa'eliin deggeraa Ameerikaan weerara Raashiyaan gaggeessitu irratti Yukireeniin gargaaruuf waadaa seente eeguu qabdii jedhan.
History has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction.
Seenaan akka nu barsiisetti shororkeessitoonni gocha shororkeessummaa raawwataniif gatii yeroo hin baafnetti yeroo abbootiin irree waraanaa weerara isaaniif gatii hin kaffalletti jeequmsaa fi du'a akkasumas badiinsa dabalataa akka fidan agarra.
Baayiden kalees maallaqa hangamii akka gaafatan hin dubbanne jimaata har'aa yeroo koongiresii biyyattiif dhiyaatu beekama. Manni marii bakka bu'ootaa immoo seera baasuuf afyaayii qabaachuu qaba. Kunis jalqaba baatii kanaarra afyaayiin mana maree duraanii keevin makaartii aangoorraa kaafamuu isaanii hordofee dhufe. Gama biraan roobii darbe mana maree yuunaayitid isteetsi biratti namoonni hiriira ba'an Israa'eliif Hamaas gidduutti dhukaasii akka dhaabbatu gaafatan. onkololeessa kudha jaha rooters sagalee uummataa funaane akka agarsiisutti dhibba keessa harki afurtamii tokko ameerikaan ejjennoo israa'el deggeruu qabdii jedhu.
American leadership is what holds the world together. American alliances will keep us America safe.
Hooggantummaa Ameerikaatu addunyaa walitti qabee jira. Kanneen waliin gamtaa qabantu immoo nageenya Ameerikaa eega.
Falmiin kun shakkiidhaan ilaalama. Hiriirri guddaa fi yeroo tokko tokko hokkara of keessaa qabu kan farra Israa'eliif farra Ameerikaa ta'e magaalota gurguddoo addunyaa adda addaa keessatti dhoohee jira. Mormitoonni hedduun Israa'el humna dhuunfataa yookaan weeraraa lafa Faalisxiin ta'uudhaan itti fuftee akka jirtuu fi deggersa Ameerikaa akka qabduutti ilaalu. Gama kaaniin Raashiyaan kutaalee Yuukireen qabachuu ishee immoo balaaleffataa jedhu.
ammas qophii keenya ittaanuun haasama pirezidaanti joo baayidaniin kan walqabatedha pirezidaantiin yuunaayitid isteets joo baayiden israa'eliin erga daawwatanii deebi'aniin booda kamisa kaleessaa galgala uummata ameerikaa hundaaf haala waraana israa'elii fi hamaas akkasumas kan yuukireenii fi raashiyaa ilaalchisuun ibsa bal'aa kennaniiti jiru joo baayiden wayita gara israa'elitti imalanii turanitti ministeera muummee israa'el dabalatee aangawoota israa'el waliin marii taasisaniiru garuu kan warra paalestiin osoo hin dubbisiin kan isaan deebi'aniiti jirani. dhimma kanarrattii fi dubbii isaanii kaleessa galgalaa irratti piroofeesar mohammad xaayiroo kolleejjii kooliin kan teeksaasitti argamurraa dubbisneeti jirra pirezidaanti joo baayiden warra israa'el qofa dubbisanii maaliif deebi'anii gaaffii jedhuun kan jalqabnee fi akkas jechuun deebisuu jalqabu piroofeesar mohammad.
pirezidaanti baayiden israa'el deemanii warra. warra joordaan warra ijiptiis oduun dubbisin deebi'anii alsiisii telefoonaan dubbisanii rakkinni sun wanni inni irraa dhalate muufiin duraanuu dhumaa jirtu mootummoonni arabaa naannoo sanii muufii qabanii ameerikaan israa'eliin dhibbarraa dhibbatti bira dhaabattee waan isiin gootu kana waan israa'el gootu kana hin balaaleffatanii jedhanii muufii duraanuu dhumaa qabanu itti deebi'ee hospitaala gaazaa jiru al-ahlii ka jedhan hospitaala san dhahanii jennaan ameerikaan ammaas israa'eliin miidiyaatti baatee hin qeeqne kana mufii kana kana walitti dabalamee jarris ka namni polotikaa konstituensi qabaa miti nama si gargaaruu qabdaa waan namni sun hawaasni sun barbaadu goota hawaasni arabaa muslimaa hedduu mufii waan qabaniif warri paalestiinillee pireezidaantiin dubbachuu fedhii qabanii turanii bakkinni kun waan haarayaa miti ameerikaan biyya kanatti wanni israa'eliin ifaan ifatti bahanii qeequun waan baratamee miti warri poolitikaa waan akkasii hin dalagu kun zamana dheeraa aadaa biyya kanatti warri poolotikaa immoo waan isa filachiisu dalagaa wanni sun yoo akkas godhe nama narraa ari'a jedhanii waan yaadaniif israa'eliin qeequun baratamaa miti miidiyaa irra bahanii keessaan ammoo ittuma himanii pireezidaantii baayidaniis keessaan akka itti hime odeeffannoon bahe tokko tokko in mul'isa.
Inni biraan pirezidaant Joo Baayiden kamisa kaleessaa galgala jechuudha. Uummata Ameerikaa hundaaf haasaa taasisaniiti jiru. Haasaa isaanii keessatti garuu Hamaasii fi pirezidaantii Raashiyaa Puutiniin akka shororkeessaatti garee tokko godhaniiti kaa'aniiru gochaa isaan gochaa jiran. Isa san akkamittiin ilaaltan?
Kunis hawaasa Ameerikaa biratti waan fudhatama qabaa jedhanii waan yaadaniifi ammas gargaarsa waan gaafatu jiruuf pireezidaant Baayiden amma yoo dhageenyu gara doolaara biliyoona dhibbaa ol gaafachuuf deema jedhanii kana godhuuf ka sababa qabaachuu qabdaa mitiiree sababni isaa jabituun shororkeessaa ka hamaas hawaasni Ameerikaa. duraan waan akkasii itti himaa itti himamaa bahe amma ammoo zamana sooshaal miidiyaati i think haga tokko sun waan jijjiiramaa jiru na fakkaata garuu karaa ishaa suni maallaqa gargaarsa akkana ameerikaan haga ammaa kennaafii turte kun guddaa waan ta'eef namni qoqoxxisuu waan eegaleef sababa barbaaddaa waan gargaartuuf ummata himuu waan qabduuf raashaanis shororkeessaa dimookiraasii balleessuuf deemtee akka pireezidant baayiden jedhetti yukureen dimookiraasii. Israa'elis dimookiraasii shororkeessituun lamaan tun biyya dimookiraasii balleessuuf deemti. Kanaaf dimookiraasii akka hin balleessine gargaaruu qabna ka jedhu waan ittiin gurguratan jecha uummatatti waan akkasii himan.
Sinuu ammareef naaf kaastanii baajata gara doolaara biiliyoona dhibba tokko gaafachuuf akka jiran waraanota lamaan irratti baajata haaraa kana hin argatu jettanii tilmaamtu.
Koongirasiin akkuma beektan haga ammaa afyaa'ii hin qabu. afyaa'iin yeroo waan akkanaa kana godhuu hin danda'u koongirasmaniin itti aanaan qaadhimamee ture jim joordan ka jedhaniin innis yeroo lama sagalee guutuu hin arganne walumaa galatti afyaa'iin haga ammaa waan hin jirreef wanni sun akkamitti akka darbu namaa hin galle akka ilaalcha kiyyaatitti gaafa koongirasiin afyaa'ii argatee maallaqni sun yaa hin argata ispeeshaalii ka israa'el kun qoxxee hedduu hin qabu akkuma durassi hin jedhe sun gargaarsi israa'eliif deemu. biyya kanatti poliitikali dubbii jajjabduu waan taateef namni dura hin dhaabatu warri koongirasaa ee hin argatan jedhee yaada ka israa'el kana amma galgala kaleessa yoo caqasu warri pirezidaantiif dorgomu hedduun jaraa ka israa'eliitiif ka yukreen kana gargar baasuu qabnaa jedhan ka israa'eliin kennina ka yukreen kana ammoo addatti irra mari'achuu qabnaa jedhan pireezidaant baaden ammoo dubbii nama qarootiin gadhufe fakkaata walitti hidhee akka jarri ka israa'el kana hin dinne waan beekuuf walitti hidhee itti erguu barbaada waan ta'uun laallata.
Profeesar Mahammad Xaahiroo ibsanaa kennitaniif guddaa godheen isin galateeffadha.
Hayyee isinis galatooma nagahaan oola.
Gara sagantaa keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaatti jiraattonni godina Wallagga Lixaa fi Qeellan Wallaggaa aanaawwan tokko tokko beelaaf saaxilamuu isaanii jiraattota keessa sagalee Ameerikaaf himaniitti jiru. Walitti bu'iinsa waggootaaf mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen kan ka'e uummanni godinaalee kanneen beelaaf saaxilamuu dubbatu jiraattonni kun dhimma kanarratti waajjira buusaa gonofaa kan damee Wallagga Lixaa kan. qeellan wallaggaa kan naannoo oromiyaa akkasumas dhaabbilee fayyaa godinaalee lamaan jiran fi biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaarraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifne har'aaf hin milkoofne tsaayii daamxootu finfinneerraa ergee akkattaanutti dhiyaata.
Obbo Alamaayyoo Gabbisaa jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa beegii ta'uu himanii beela uummata mudate kanaaf sababa waan jedhan sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan.
Beelli kan qaqqabe jennee yaannu rakkoowwan nageenyaatiin jiru. Uummati yeroo inni misoomarraa socho'ee akka itti misooma isaa hojjetu dhabee walii gadi rakkoon nageenya gama lammaanii gama mootummaaf gamoota kan biraa wajjin walitti bu'iinsa jiru ka'ee uummanni bakkaa bakkatti socho'ee qonnaa qotuu aramaa haqamuu waan garaagaraa gochuun misooma misoomsuu akka hin dandeenye rakkoon nageenyaaf caalaatti beela kanaatti inni fidu waan ta'ee daba kanatiin taasisaa. Roobni yeroo isaatti nama dhuga. Rakkoon rakkoo beelaa kanatti bee rakkoo nageenyaa rakkoo daliin qabamuuti rakkoon isaa. Egaa gama kana lamman gidduu walitti bu'iinsa argamu gidduutti gama isaaf gamanaa kan wal lolu keessatti namatu du'aa, namatu miidhamaa, du'i namaa du'isuu kanneen isaan jira. Kanarraa kan ka'e namni amilee karoora baafatee hojii misoomaa irratti bobba'u qonna isaa qotuullee yeroo inni itti dadhabatu mul'ata. Kanaafuu namatu nama fayyaatu du'aa gidduutti lolli qabu namatu miidhama qabeenyatu saamamaa rakkoowwan nageenyaa kanaa fi namni amilee hojii karoora hojiillee dhabee akkaataa itti socho'ee qotullee dhabuudhaan rakkoon nageenyaa kun kan uumamedha.
Sababa walitti bu'iinsa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggoottan lakkoofsee jiruun uummanni akka itti hojii idilee isaa hojjetatu dhabuun harka namaa ilaalaa jira kan jedhan obbo Alamaayyuun keessumaayyuu daa'imman hedduun gaaga'amaniiru jedhan qabeenyi qonnaan bulaa gamaa gamasitti saamamaa jira jechuunis himaniiru.
Amma gara magaalaatti lolli gaafa ol dhaqamu riphee lolaas fakkaatee kan saamu jira. As gaafa deebi'amus gama mootummaatiin sanuma fakkaatees kan saamu immoo jira dhufe. Kanaan wal qabatee uummatni saamamaa qabeenyi uummataa hin badaa rakkoon beekaa ammallee bal'achaa akka jiranii fi fuulduratti illee sodaa guddaa akka darbu.
Jiraataa godina qeellam wallaggaa aanaa gaawoo qebbee ta'uu isaanii kan himan obbo Kamaal Sa'iid sababa hanqina nyaataan daa'imman miidhamaa jiru jechuudhaan ibsani.
Beela kan fakkaatan illee nama baay'eetu dhume. Daa'ima xixiqqoo kana amma ammaatti dhumaatiin irraan dhaabbanne jechuudha ibsama jira guyyaa guyyaatti sharaan nama dhaabbataa jechuudha. Kun asii buqqee balbala sana duras dhaqee dhaabbataa ogguu balbala sana dura buqqee balbala sanas dhaqee dhaabbataa dhumaatiin ilma namaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne tarree magaleetti hiriiraa jechuudha.
Jiraataa godina wallagga lixaa aanaa qondaalaa ta'uu isaanii kan himan obbo Taammiruu dhugaasaa beelli kun godina kanatti kan qaqqabeef sababa rakkoo nageenyaatiin jechuun deeggarsi tokkollee hawaasaaf taasisamaa hin jiru jedhan.
Deeggarsi wanti godhame tokko hin jiru.
Obbo Alamaayyonis gama isaaniitiin deeggarsi namummaa tokkollee taasisamaa akka hin jirre eeranii jiru.
Deeggarsa namummaatiin walqabee wanti wal qabatu wanti ta'aa jiru akka naannoo keenyaatti hin jiru. Uummati keenya immoo beela adda addaa irrattachaa akka inni jiru. Gargaarsi karaa biraallee uummata keenya qaqqabaa akka hin jirre naannoo keenyatti kan mul'atu.
Namoota godinaalee lamaan irraa sagaleen Ameerikaa dubbise akka jedhanitti daa'imman hanqina nyaataan hubamaan hedduu ta'uu himanii dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa garaagaraa deeggarsa namummaa. akka taasisaniif gaafataniiru dhimma kanarratti buusa gonofaa damee lixa wallaggaa qeellam wallaggaa buusa gonofaa oromiyaa akkasumas dhaabbilee fayyaa godinaalee lamaan keessa jiranii fi biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne gabaa sagalee ameerikaatiif tsahay daamxoo finfinneerra.
Kan itti aanu qophii torbaniiti labata. Keessumaan qophii labataa har'aa dargaggoo eebbaa tasfaayeeti. Eebbaan barumsaan ogeessa xiinsammuu yookaan kan saayikolojiiti. Akkaataa qopheeffannaa karoora jireenyaa fi galmaan ga'umsaa irratti. Leenjii fi gorsa kennuun beekama. Dorgommii miidhaginaa irratti abbaa murtii ta'ee hojjeteera. Taateewwan adda addaa ni qopheessa. Waltajjiiwwan ni beeksisa. Eebbaatiin Bafqaaduu Morodaa taasofsiisee ittaanee dhiyaata.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo baay'ee yeroo baatu laayiif koochii jettee of beeksifta. Maal jechuudha kun kanumarraa yookaan maanni laayiif koociin kun?
Jireenya irratti akkamitti wantoota barbaannu bira ga'uu dandeenya bakka barbaannu bira ga'uu dandeenya. Moor kan nu keessa jiru dandeettii qabnus caalaatti fayyadamuu akkamitti dandeenya kan jedhu irratti nama nu gargaaree achi ga'uu akka dandeenyuuf wajjiniin karaa kan nu barbaachisudha.
Wanti kun egaa beekumsa. Eessa argatte beekumsa kana? Namni biraas eessa argachuu danda'a?
Okay, so background koo psychology-dhaani. Digiriin koo sociology-dha. Maastersiin koo counseling psychology ammamoo PhD koo clinical psychology-dhaan fudhachaa jira. Isaa ala immoo modality psychology sadiin fudhadhee counselingiin tokko neurolinguistic programming kan jedhamu Ingilizii irraa fudhadheera. Um, uh, another one uh, positive psychotherapy kan jedhamu asuma lamaanuu asuma garuu uh, kan Germany-dha. Sadaffaa immoo coaching kan jedhu sadarkaa Awurooppaatiin leenjiis qaba life coachingiif. Further more kan deemu immoo kan koo executive coachingis qaba. So sadarkaa sanaanii leenjiis fudhadhee certified ta'ee accreditationis qaba. So anywhere in Europe akka life coach jedhu title sanaan hojjechuu nan danda'a jechuudha.
Rakkina akkamii hiikuudhaaf fayyada beekumsi kun yookaan hojiin kun?
So um, counseling yommuu ta'u rakkina irraa ka'a. Uh, let's say rakkina wayii yoo namni qabaate stress yoo ta'e cinqii keessa yoo galee waan yaade expect godhe yoo hin taaneef or rileeshinshippii isaa keessatti fuudhaaf heeruma keessatti waan rakkinni yoo jiraate kaawunsilariin gargaaree irratti sisirreessuu danda'a. Koochiing bira yommuu dhuftu garuu. Karoora baafattee jireenya kee keessatti gara fuulduraatti ta'uu fi godhuu waan barbaaddu irratti si gargaaraadha malee rakkina furuu miti. So specifically differensii xinnoo qaba. Namni xiinsammuu irratti hojjetuu fi coaching coach ta'ee namni hojjetu jechuudha. So rakkina furuuf otoo hin ta'in karoora kaawwatanii karoora sanaanii bakka guddaa gahuuf nama gargaarudha.
Maaliif jalqabde biyya keessatti?
Jalqaba kaawunsilar ta'een hojjechaa ture. Kaawunsilingin immoo rakkina irraa ka'a. Rakkina namni tokko qabu isa furuu fi gargaarudha. Wajjiniin haasa'uu, gorsa laachuu, pilaanii wajjiniin baasanii irratti hojjechuudha. Garuu isaa ala immoo namoonni baay'een rakkina keessa otoo hin galin karoora baafatanii bakka guddaa sana ga'uu irratti rakkinni isaanii. So koochi yoon ta'e, leenjisaa laayif koochi yoon ta'e. Otoo rakkina keessa hin galin jalqaba karoora baasanii akkamitti bira ga'uu akka danda'anii jireenya isaanii keessattis bakka fooyya'aa akkamitti akka ga'uu danda'an leenjisuus barsiisuus gargaaruus nan danda'a. So rakkina dura ga'uun barbaade isaa fannee isa qo'adhee immoo isatti gale. So namtichi dandeettii isaa akka arguun gargaara tokkoffaa. Ergasii dandeettii isaa erga beekeetii immoo karoora baafachuu irratti. Nan gargaaraaniin akkamitti karoora akka baafatu karoora erga baaseeti immoo hin eegnaaniin walumaan hojjenna. Meerree godhikaa hojjedhukaa jennaaniin akkuma leenjisaan atileetiksii suduukaa yommuu leenjisu fiigi ilaalaan jira siin jedhutti goolii keesse karoora keeffattee sana akka fulfil gootu si wajjiniin dhaabbannaa teeknikiis immoo si barsiifnaa jechuudha.
Akkuma beekamu dargaggeeyyiin biyya sana keessa jiran obbolaan koo obbolaan kee baratanii yuunivarsiitii illee fixanii hojii malee maalan hojjadhaa jedhanii calluma jedhanii taa'anii maatii irratti illee ba'aa ta'uu irratti jiru. Maal gorsitaa jaraaf?
Waggaa lama dura kaampanii koo keessatti almost nama kuma sadii ol leenjisnee qacarree hojjisiisaa turre. Kuma sadiif dhibba shan wayi. That's a big number. Dargaggeessota hojii hin qabne jedhaman. Projektii xinnoodha. Projektii waggaa tokko waggaa lamaa turte. Waggoota sana keessatti garuu wanta guddaa hojjenneerra jennee kan yaadnu dargaggoota fudhannee leenjifne sana keessatti ilaalcha isaanii waan jijjiirreef erga nu projektiin sun dhumetti or nu biraa gadhiisanii deemanitti hojiis argataniiru. Hojii ofii isaaniitii, biizinasii ofii isaaniitiis immoo banatanii. Jechuu qofaa otoo hin ta'in piraaktikaalii hojjedhee argeera. Namni ilaalcha isaa yoo jijjiirrate jireenyi isaa jijjiiramuu akka danda'u argisiiseera. Dargaggoonni amma jiranii ofii keenya irratti haa hojjennu, mataa sammuu keenya irratti, ilaalcha keenya irratti haa hojjennu. Ilaalchi keenya yoo guddate, waa'ee ofii keenyaas kan yaadnu, waa'ee biyya lafaas, waa'ee biyyaas, waan ilaallu, akkaataatti ilaallu yoo sirreeffanne. Akkaataatti jiraannu sirreessuu dandeenyaan jedha.
Galatoomii eebbaa tasfaa'ee waan wajjin turteef baay'een si galateeffadha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo akka miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan gahuu dandeessu. keessummeessaan har'aa aan mitikkuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee tigisti gamme immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi pirooduusarri keenya nugusuu taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan kan sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabnu halkan halkan gaarii isiniin jennaa har'a jimaataa qophiileen keenya kan galgala galgala isiniif tamsa'an kan torbanoota keessa. Tamsaasni irra deebiitiin sanbatoota lama isin biraan ga'u nuti wiixata walitti deebina halkan gaarii.